sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adwiintistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaa keenyattaan sun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
mallattoo barichaa.
Mallattoo barichaa.
Mallattoo barichaa.
Kan jaallatamtan kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu. Nagaan waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Sagantaa mallattoo barichaa jalatti egaa har'a mul'ata boqonnaa kudha lama irratti waan gara jalqabaarra jiru yommuu isiniif qabannee dhiyaannu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Garuu gara wanta mul'ata boqonnaa kudha lama gara jalqabaarra jirutu isiniif hin caqasin walii wajjin kadhannaa bakkuma jirtanitti kadhannaadhaan nu faana tura. jaallatamaadhaaf amanamaa kan taate gooftaa hundumaa gararraa jirtu garboota keetti waan ta'uuf jiru dursitee kan agarsiiftu gaarummaa keef amanamummaa keef jaalala kee hundumaaf galanni siif haa ta'u ammas kunoo egaa nuti dadhaboonni kun dubbii keessa dhoksaa baay'eedhaan guutuu ta'e barachuudhaaf dhiyaannee jirra kan ammoo yoo ati nu gargaaruudhaa baattee beekuma sammuu keenyaatiin kana bira ga'uu hin dandeenyu. sammuu keenya bantee dubbii yeroo dhumaa kana akka nu hubachiiftu raawwata bara dhumaa kan agarsiisu qarqara bara dhumaarra jiraachuu keenya kan nutti himu kutaa macaafa qulqulluu kana saaqxee akka nu hubachiiftuuf si kadhanna ayyaana kee nu baay'isii dhaggeeffatoota keenyas bakka isaan jiranitti ayyaana keetiin isaanii wajjin ta'ii nuunis nutti fayyadami maqaa yesuusiin si kadhanna ameen. Mul'ata boqonnaa kudha lama lakkoofsa tokko kaasee haga shaniitti kan jiru yaada isaa yommuun isiniif dubbisu akkas jedha. Wanti guddaan dinqisiisaan tokkos waaqa keessatti in argame dubartittiin biiftuu uffatte ji'a miila ishee jala kaa'atte gonfoo urjoota kudha lamaanii mataa ishee irraa qabdu tokko immoo mul'atte. Isheen ulfa turte ciniinsuu da'umsaatiinis dhiphatte in iyyiti. Wanti dinqisiisaan biraa tokkos waaqa keessatti in argame. Inni immoo bineensa akka jawwee guddaa diimaa biluu mataa torbaa gaanfa kudhan mataa isaa torban irrattis wanta akka gonfoo torba qabu ture. Eegeen isaa urjoota waaqa keessa jiran harka sadii keessaa harka tokko haxaa'ee lafatti gadi hin darbate. Bineensi akka jawwee sunis yeroo dubartittiin deessu mucaa ishee liqimsuudhaaf ishee da'uuf jettu sana dura in dhaabbate. Isheen ilma saba hundumaa siiqqee sibiilaatiin tiksuuf jedhu in deesse ilmi ishee garuu gara waaqayyootti gara teessoo isaattis ol hin butame. Dubartittiin immoo lafa onaatti hin baqatte achittis iddoo waaqayyoo akka isheen guyyaa kuma tokkoof dhibba lamaaf jaatamaaf. waan ittiin jiraattu argattuuf qopheesseef qabdi turteedha. Kana booddees waaqa keessatti lolliin ka'e Mikaa'el ergamoota isaa wajjin bineensa akka jawwee sanaa in lole bineensichis akka jawwee sunis ergamoota isaa wajjin deebisee isa in lole. Bineensichi mirgan arganne deebi'ees isaaf ergamoota isaatiifis waaqa keessatti iddoon hin argamne. Bineensi guddaan akka jawwee sunis boofni bara durii inni diiyaabloo seexanas jedhame. Inni guutummaa biyya lafaa wallaalchisu gara biyya lafaatti gadiin darbatame. Ergamoonni isaas isaa wajjin gadiin darbatamanii. Ani immoo waaqa keessaa sagalee guddaa isaa tokko nan dhaga'e. Ammas fayyinni aangoon mootummaan kan waaqayyo keenyaa aboonis kan masii isaatii ta'eera. Hadheessituun obboloota keenyaa inni halkaniif guyyaa waaqayyo keenya duratti isaan hadheessuu hadheessaa ture immoo gad darbatameera. kan jedhuun dhaga'ee jedha kutaa kana keessaa walitti qabnee yaada isaa ilaaluudhaaf kan nuti arginu taateewwan guguddaa lamatu jira taateewwan guguddaan kun dubartii ulfa turtee fi jawwee yookaan boofa bara durii jedhame isa mucaa dubartittii sanaa liqimsuudhaaf dubartittii dura dhaabbachaa ture akka ta'e macaafni qulqulluun keenya kun dhugaanuuf ba'a. Dubartiin ulfa turte kun eenyu yookaan jawween sun immoo eenyuun maal bakka bu'aa kan jedhudha har'a gabaabinaan kan walii wajjiniin ilaallu. Mee egaa gara waa'ee jawwichaatti tun darbin gara dubartittii kanarraa yoo jalqabne gaarii natti fakkaata akkuma macaafa mul'ataa boqonnaa kudha lama lakkoofsa tokko kaasnee dubbisaa turretti dubartiin kun wanti isheen uffattee jirtu wanta waaqa keessaati yookiin immoo wanta samii keessaa mul'ataniidha utuu haasofnu lolli dubartittii kanaa fi jawwee kana gidduutti uumame uumama boqonnaa sadii keessatti jalqaba yeroo addaamiif waan cubbuu hojjetanii. kaasee yeroo murtiin boofaa fi namoota cubbuu hojjetan maatii keenya warra jalqabaa sana irratti murtiin yommuu darbe kaasee kan itti fufee jiru ta'uusaa dagachuu hin qabnu yaada macaafa mul'ataa kana keessatti arginu macaafa seera uumamaa keessattis akka arginu shakkii hin qabnu macaafa seera uumamaa keessatti boqonnaa sadii lakkoofsa kudha shanii kaasee yommuu ilaaltan ani siif nadhittii gidduutti diinummaa nan uuma ati koomee isaanii hidditaa inni immoo mataa kee. hin buruqsaa kan jedhu duraan dursee maatii keenyatti dubbatamee ture. Ergaa sana duras immoo samii keessatti lolli akka jalqabee jiru Yohaannis ifa nuuf godhee jira. Waaqa keessatti lolli kan jalqabe yoomii kan jedhuu fi uumamuu biyya lafaa dura seexanni bulchiinsi waaqayyoo sirrii akka hin taanee fi waaqayyoo jaalala akka hin taane. Waaqayyo diktaaterii akka ta'e seerri waaqayyo sirrii akka hin taane uumama samiirra jirutti labsee lola akka jalqabee ture kitaabni qulqulluun keenya dhugaanuuf ba'a. Wal'aansoon nuti macaafa mul'ataa boqonnaa kudha lama keessatti arginu kun wal'aansoo uumama boqonnaa lama keessattis mataansaa nuuf ibsamedha. Wal'aansoo utuu biyyi lafaa hin uumamin jalqabeedha. Erga sanaa boodas addunyaa kan dirree waraanaa taasise. Seexanni gara biyya lafaa kanaatti dhufee maatii keenya wallaalchisuudhaan maatii keenya warra jalqabaa dogongorsuudhaan kuffisuudhaan isaan irratti sanyii dubartittii duukaa lola akka itti fufe macaafni seera uumamaa nuuf caqasa. Wallaansuun sunis lola itti fufiinsa qabu ta'ee gaarii famaa gidduutti hamma Kiristoos deebi'ee lammaffaa dhufuutti kan itti fufu ta'ee argamee jira. Mee gara macaafa mul'ata boqonnaa kudha lamaatti yommuun isin deebisu yaada lakkoofsa tokko hanga shanii dubbifne irratti amma waa'ee dubartittiif mucaa ishee yaada tokko tokko caqasuun barbaada. Macaafa qulqulluu keessatti dubartiin bakka bu'ee waldaa kiristaanaati. Macaafa mul'ataa keessatti dubartii tokkoon argee dubartii qananiituu jedheetu kan inni ibsu dubartii ulfa turte ishee miixuudhaan qabamtee. Yeroo isheen iyyitu jawween sun immoo mucaa ishee jalaa liqimsuudhaaf dhaqee dura dhaabbate. Lolli kun lola gaariifamaati jenneerraa dubartittii wajjin lolli kun akkasitti itti fufe. Haa ta'uyyuu malee dubartii kan jedhamtu macaafa qulqulluu keessatti maal bakka buuti kan jedhu yaada tokko tokko gurra isin buusuun barbaada. Macaafni qulqulluun keenya waldaa kiristaanaatiin dubartii jedhee waama. Waldaa waaqayyoo ishee dacheerra jirtudha kan inni ibsu kutaan kun. Raajiin bara kakuu moofaa kan ta'e Ermiyaas caafata isaa raajii boqonnaa ja'a lakkoofsa lammaffaa irratti waldaa Israa'elotaa warra jalqabaa intala tsiyoon jedhetu waama qananiituu intala tsiyoon jedha. Ermiyaas raajichi boqonnaa ja'a lakkoofsa lama irratti kan inni barreesse yaa qananiituu intala tsiyoon jedhee kan inni waamu kun waldaa warra Israa'eliin kan agarsiisu ture. Waldaa warra Israa'el akka durbaatti yookiin immoo akka haadha manaatti ibsamtee jirti iddoo kana keessatti. Kana qofa miti Phaawulos immoo ergaa isaa gara warra Qorontoosti barreesse ergaa isaa ergaa warra Qorontoos lammaffaa boqonnaa kudha tokko lakkoofsa lama irratti dubartii waldaa kiristaanaa bakka buusuudhaan yookiin immoo waldaa kiristaanaa akka intala. Samiitti kaadhimamte tokkotti dhiyeessuudhaan akkas jedhee ibsee jira. Ani abbaa manaa tokkoof isin kaadhimadheera inni immoo Kiristoos gooftichaa dha. Kana kan inni barreessaa jiru Phaawulos waldaa kiristaanaatiifidha. Waldaan kiristaanaa fakkoommi dubartiitiin ibsamtee jirti baroota keessatti. Faallaa kanaatiin immoo akkuma macaafa mul'ataa boqonnaa kudha lama keessatti dubartii waldaa waaqayyoo bakka buute kana arginu waldaa ishee kufte yookiin waldaa baabilooniin kan bakka buutu immoo macaafa mul'ataa boqonnaa kudha torba lakkoofsa tokko kaasee haga ja'a irratti kan dubbatu dubartii kiristoosiin gante argina yookiin immoo waldaa kufte jechuu dandeenya. Dubartiin miidhagduun mul'ata boqonnaa kudha lama keessatti mul'atte kun waldaa waaqayyooti jenneerra. miidhagni isheef wantoonni sababa ta'an wantoota isheen uffattee jirtudha. Maalidha wanti dubartiin kun uffattee jirtu ulfina waaqaa kan ibsu wantoota mi'a samii ta'anidha kan isheen uffattee jirtu. Mul'ata boqonnaa kudha lama akka jalqaba dubbisuuf yaalletti akkas jedha. Aduu uffattee jirti jedha dhanna isheetti kan isheen uffatte aduudhaadha. Miila ishee jala immoo akka kopheetti kan ibsame ji'a miila jala kaa'atteetti jedha. Mataa ishee irratti immoo gonfoo urjoota kudha lama qabdi jedha. Iddoo kana keessatti kan nuti arginu hundisaayyuu mi'a samiitiin kuulamtee miidhagdee jiraachuu isheeti kan inni agarsiisu. Faallaa kanaatiin immoo mul'ata boqonnaa kudha torba keessatti dubartii mi'a lafa keessaa ba'u uffatte argina. Amma garuu waa'ee dubartii mul'ata boqonnaa kudha torbaa sana isiniif caqasuun barbaadu isin ofii keessanii. Akka qayyabattan garuu asumaan isin yaadachiisee darbuun barbaada. Dubartiin mul'ata boqonnaa kudha lamaa kun aduu uffattee kan jedhu qajeelinaaf tola Kiristoos kan bakka bu'u kakumoofaa keessatti yookaan raajii bara kakumoofaa kan ta'e milkiyaas boqonnaa afur irratti waa'ee kanaa akkas jedhee nuuf ibsee jira. milkiyaas boqonnaa afur lakkoofsi lama akkas jedha. Isin warra maqaa koo sodaattaniif aduun qajeelina koo. Inni qarri isaa fayyina of keessaa qabu aduun tolaa isiniif hin ba'aa jedha irraan deebi'a. Isin warra maqaa koo sodaattaniif aduun qajeelina koo inni qarri isaa fayyina of keessaa qabu aduun tolaa isiniif ba'aa jedha. Aduun dubartiin kun uffattee jirtu tola kiristoosidha. Jiina isheen yookaan immoo ji'a isheen miila ishee jalatti irra jette kan jedhu immoo kan inni bakka bu'u. Raajota kakumoofaa fi dhugaa mana qulqullummaa kan macaafa qulqulluutiin ibsame duraanii isa waa'ee deebi'ee dhufu kiristoosiin nutti agarsiisu dhugaa kitaaba qulqulluuti. Calaqqeen dhufaatii kiristoos kan jalqabaa sanaa kan nutti mul'ate karaa ifa kitaaba qulqulluu fi karaa raajotaa ture. Akkuma jiini aduurraa ifa argattu kitaabni qulqulluun keenya geggeessaa hafuura qulqulluutiin akka barraa'e akkasuma raajonnis geggeessaa hafuura qulqulluutiin raajii dubbatanii waa'ee deebi'ee dhufu kiristoosiin akka nutti himaa turan dhugaadha. Kanaafiyyuu jiini akkuma hafuur aduurraa ifa fudhattee ifa ishee ibsitu kitaabni kakumoofaas ta'e raajonni kiristoos irraa ifa argataniin namoota bara isaanii keessaaf. ifa deebi'ee dhufu kiristoosiin ibsaa turaniiru. Karaa biraadhaan immoo dubartiin kun gonfoo urjoota kudha lamaa uffattee jirti mataarraa qabdi jedheetu dubbata macaafni mul'ataa boqonnaan kudha lama. Urjoonni kudha lama warri dubartittiin akka gonfootti mataa isheerra kaa'atte jedhe kun barsiisa ergamoota kudha lamaanii yookaan bartoota gooftaa yesuusiin kan bakka bu'u yoo ta'u barsiisni ergamootaa yookaan ifni ergamootaaf kenname. Hundee raajotaaf ergamootaa irratti kan dhaabbate ta'uusaa kitaabni qulqulluun keenya dhugaanuuf ba'a. Phaawulos gara warra Efesoon boqonnaa lama lakkoofsa kudha sagalii kaasee haga digdamii lamaa irratti kan jiru yaada isaa yommuu barreessu akkas jedha. Waldaa bara isaa keessa turteen. Hundee raajotaaf ergamootaa irratti ijaaramtaniittu Kiristoos immoo ofii isaatii dhagaa golee qajeelchuudha jedhetu dubbata. Isin hundee raajotaaf ergamoota irrattidha kan isin hundooftanii Kiristoos immoo ofuma isaatii dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e jedhetu dubbata. Marree waa'ee urjootaaf waa'ee mi'a dubartittiin uffattee kana yoo jenneef maa inni mucaan dubartittiin da'uuf jettu sun kan jedhu mee yaada tokko tokkoon isiniif caqasuu barbaada. Mucaan ilmaa dhalatu sun immoo Kiristoos Yesuus isa ilma namaa fayyisuuf fooniin dhufee biyya lafaa irratti dhalate. Fayyina keenyaaf wanta barbaachisaa ta'e qabatee kan nuuf dhufe Kiristoos ta'uusaa hin dagannu. Kan immoo raajii kakuu moofaa kan ta'e Isaayaas boqonnaa sagal lakkoofsa ja'a irratti akkas jedhamee waa'een isaa akka dhugaanuuf ba'e nutti hima. Akkas jedha Isaayaas boqonnaa ja'a lakkoofsa sagalii kaasee haga ja'aatti kan jiru. Isaayaas boqonnaa sagal lakkoofsa ja'arraa kaaseen dubbisa akkas jedha. Mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaatiis gatiittii isaarra jira maqaan isaa dinqii gorsaa hangafa nagaa waaqayyo jabaa abbaa barabaraa jedhamaadha. Irraan deebi'aa Isaayaas boqonnaa sagal lakkoofsa ja'a akkas kan jedhuun dubbisuu barbaada. Mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaatiis gatiittii isaarra jira maqaan isaas dinqii gorsaa hangafa nagaa. Waaqayyo jabaa abbaa barabaraas jedhama jedhee dubbata Isaayaas. Isaayaas kana kan inni dubbate baroota dheeraadhaan duraa yeroo waa'een Kiristoos yesus dhalachuunsaa waggooti dheeraan hafanii jiran duradha. Namoota bara sanaatiif ifni deebi'ee dhufu Kiristoos karaa raajicha Isaayaas ba'eera. Waggoonni baay'een erga darbanii booddee immoo akkuma Isaayaas dubbatee ture. Ilmi nuuf dhalateera jedhee kan inni bara isaa keessa raaje bara kakuu haaraa keessaa Kiristoos yesus dhufee biyya lafaa kanarratti dhalate. Maqaan isaa immoo akkas kan jedhamu humni mootummaa isaatii gatiittii isaarra jira. Maqaan isaa dinqii gorsaa hangafa nagaa waaqayyo jabaa abbaa barabaraas jedhama jedhetu barreesse. Utuu haasofnuu dhaabbanni amantii tokko tokko waa'ee maqaa. bara baraatii fi gooftaan iyesus kristos waaqa jedhame waamamuu isaatii kan morman tokko tokko akkas jedhanii dubbatu Kiristoos waaqa jedhamee waamamuun isarra hin jiru jedhu yookiis immoo inni waaqa miti jedhaniitu ganu. Macaafni qulqulluun keenya garuu waaqummaa isaatiif kara raajicha Isaayaas kan inni dubbate irra deebi'een dubbisa. Mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaatii immoo gatiittii isaarra jira. Maqaan isaas dinqii gorsaa hangafa nagaa waaqayyo jabaa abbaa barabaraas jedhama. Waaqayyo jabaa abbaa barabaraas jedhamaadha. Maqaan kun maqaa gooftaa yesusiif kennamedha. Migaa walumatti qabaatti wanta guyyaa har'aa macaafa mul'ataa boqonnaa lama keessatti ilaalaa turre yaada isaa walitti isiniif qabuun barbaada. Wallaansoon mul'ata boqonnaa kudha lama keessatti ibsamaa jiru kuni. Wallaansoo uumama boqonnaa sadii keessatti yeroo waaqayyoo bofaa fi ilmaan namootaa irratti murtii dabarse achi keessatti gaaddidduunsaa kan mul'atedha. Mul'ata boqonnaa sadii lakkoofsa kudha shanii kaasnee yommuu dubbifnu ani siif sanyii dubartittii gidduutti diinummaa nan buusaa ati koomeesaa inni iddita inni immoo mataa kee hin buruksaa kan jedhu gaaddidduun wallaansoo kanaa achi keessatti calaqqisee ture. Akkuma achi keessatti dubbatame macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa kudha lama keessatti immoo dhufee dubartiin yookaan dubartiin isheen waldaa kiristaanaa bakka buutu kun ilma yommuu deessu ilma dubartittii liqimsuudhaaf jawween yookaan bofa bara durii kan jedhame sun dhufee ishee dura akka dhaabbate yeroo isheen ilma deessus ilma ishee liqimsuudhaaf ilma ishee liqimsuu yommuu dadhabe immoo bishaan afaansaa keessaa ishee duukaa akka dhangalaase. Macaafni qulqulluun dhugaanuuf ba'a. Bishaan kan bakka bu'u tuuta saba baay'ee humna namootaa baay'ina namootaa kan agarsiisu yommuu ta'u bineensa yookaan jawwee jedhamee kan ibsame kun immoo seexanaa akka bu'u dubartiin as keessatti caqafamte kun immoo waldaa waaqayyoo akka isheen bakka buutu utuu isin hin yaadachiisin dubbii har'a macaafa mul'ataa kana keessatti qabanne walitti qabuu hin barbaadu. Dubartiin macaafa qulqulluu keessatti eenyuun bakka buutii kan jedhu waldaa kiristaanaa akka isheen bakka buutu Ermiyaas boqonnaa jaha lakkoofsa lamarratti akka Ermiyaas qananiituu intala tsiyoon jedhee waldaa waaqayyoo waldaa Israa'eliin akka inni waamaa ture ilaallee darbineera. Phaawulos immoo ergaa isaa gara warra Qorontoossaa lammaffaa boqonnaa kudha tokko lakkoofsa lamarratti waldaa waaqayyoo dubartiidhaan bakka buusee. Ani nama tokkoof kaadhimmadheera inni immoo Kiristoos jedhee akka dubbate argaa turreerra. Kara kan biraatiin immoo dubartittiin mul'ata boqonnaa kudha lama irratti uffata mi'a samii uffattee jirtu kun wanta samii keessaa yookiin aduun isheen uffatte qajeelina Kiristoosiin kan bakka bu'uu fi jiini isheen irra dhaabbatte immoo hundee barsiisa raajotaaf ergamootaa irratti kan hundaa'e. Ifa macaafa qulqulluu akka ta'e karaa biraatiin immoo gonfoo urjoota kudha lamaa kan jedhamu immoo barsiisa waldaa ergamootaa yookiin waldaa bartoota kudha lamaanii kan agarsiisu ta'uu isaati kan inni agarsiisu Faallaa kanaatiin mul'ata boqonnaa kudha torba keessatti dubartiin didduun yookiin dubartiin haadha manaa kiristoos hin taane waldaa kufte kan agarsiistu faallaa kanaatiin mul'attee akka jirtu arginee jirra. Kanaaf guyyaa har'aatti kan nuti ilaallee jirru mul'ata boqonnaa kudha lama keessatti kan arginu mul'ati boqonnaan kudha lamaan kun kan inni ibsu dubartiin achi keessatti argamte waldaa waaqayyoo ta'uusaati kan inni isiniif caqabsuu barbaadu. Ilmi dhalate immoo Kiristoos Yesuusiin ta'uusaan isiniif ibsuu barbaada. Kanaafuu torban har'aa isiniif qabadhee dhiyaachuudhaaf asumaan waadaan seenaa mul'ata boqonnaan kudha lama lakkoofsa tokko haga shanitti yaadii ibsame kana fakkaata. Har'aaf kan jenne kana yommuu ta'u kutaa mul'ata Yohaannis boqonnaa kudha lama lakkoofsa har'a irratti dhaabannee kaasnee kanaaf immoo torbee isiniif qabannee dhiyaannaa. Ammasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakkuma jirtanitti kitaaba qulqulluu keessaniif hafuura qulqulluu wajjin turtii gaariin isiniif hawaa eebbifama.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Boorsi sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu qabannee isiniif dhiyaanna. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee.
Hindhee bonnee hindhee bonnee gooftaa ulfinichaa. Hindhee bonnee hindhee bonnee gooftaa kabaajichaa. Hindhee bonnee hindhee bonnee gooftaa ulfinichaa. Hindhee bonnee hindhee bonnee gooftaa kabaajichaa. Barri keenya maaliif ta'ee bara abaarsa? Barri keenya maaliif ta'ee bara gogiinsa? Barri keenya maaliif ta'ee bara abaarsa? Barri keenya maaliif ta'ee bara gogiinsa? Heeruma wawaanaa. kadhatni deebiin argatu jaalalatuun gidduu dhibee tokkummaan tasuma hin jiru hirma wawwaanaa kadhatni deebiin argatu jaalalatuun gidduu dhibee tokkummaan tasuma hin jiru. Harka keenya ol kaasne gara kee ilaalla gooftaa. Gara nutti jabaatanii waa hundaaf harka keenu fayyaa. Gara nutti jabaatanii waa hundaaf harka keenu fayyaa. Hindhee bonnee hindhee bonnee gooftaa ulfinichaa. Hindhee bonnee hindhee bonnee gooftaa kabaajichaa. Hindhee bonnee hindhee bonnee gooftaa ulfinichaa. Hindhee bonnee hindhee bonnee gooftaa kabaajichaa. Barri keenya maaliif ta'ee bara abaarsa? Barri keenya maaliif ta'ee bara gogiinsa? Barri keenya maaliif ta'ee bara abaarsa? Barri keenya maaliif ta'ee bara gogiinsa? Tajaajilaan tajaajilaadhaaf yaada gaarii tasa hin qabu. Mana kee keessa kan guutee jaalootaaf soobdu. Tajaajilaan tajaajilaadhaaf yaada gaarii tasa hin qabu. Mana kee keessa kan guute jal'ootaaf soobdu. Erga xiqqaan utaalee boriif guddaa malam danaa. Nurraa cabsi abaarsa raawwannee fedha keef jiraanna. Nurraa cabsi abaarsa raawwannee fedha keef jiraanna. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa ulfinichaa. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa kabaajichaa. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa ulfinichaa. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa kabaajichaa. Barri keenya maaliif ta'e bara abaarsaa? Barri keenya maaliif ta'e bara gogiinsaa? Barri keenya maaliif ta'e bara abaarsaa? Barri keenya maaliif ta'e bara gogiinsaa? Angafaa furkurnoo ofiisaa nyaate sabni kee mana kee ijaaruun hafee kan saaf olii gadi kaatee. Angafaa furkurnoo ofiisaa nyaate sabni kee. Mana kee ijaaruun hafee kan saaf olii gadi fiigee. Annisun kee gooftaa akkoo gadhiisinu hin taasisee. Nu fayyis dhibee kanatti hundi keenya karaarraa ceenee. Nu fayyis dhibee kanatti hundi keenya karaarraa ceenee. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa ulfinichaa. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa kabaajichaa. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa ulfinichaa. Hin dheebonne hin dheebonne gooftaa kabaajichaa. Barri keenya maaliif ta'e bara abaarsaa? Barri keenya maaliif ta'e bara gogiinsaa? Barri keenya maaliif ta'e bara abaarsaa? Barri keenya maaliif ta'e bara gogiinsaa?